ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira ku mirongo migufi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze kuri aya makuru injiniya justin ari ku buhanga bw'ibyuma nadia taha ari ku bugenzuzi bwa porogaramu naho kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi imirwano hagati y'ingabo za kongo n'umutwe wa nyatura yahitanye abantu icumi muri teritwari ya masisi inyamaboko ibintu bimeze nabi uwitwa majoro kongoro uyoboye frdc kazinga ejo yaje azana n'abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwa irukore irafasha amata yokuriye ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta aho imasisi hagati aho ngaho turacyakomeza kubagezaho aya makuru abandi bantu cumi na batatu bashimuswe n'abantu bitwaje intwaro muri iyi minsi hafi y'umujyi wa butembo naho mu ntara kivu ya ruguru indege y'intambara izarashe mu ntara ya gaza na palestina ni nyuma y'ukwe umutwe wa kisilamu uh, wa kiislamu y'abanyepalestina jihad mu ntara ya gaza wigambye ko warashe ibisasu bya roketi kuri israel mu ijoro ryakeye naho muri ukraine uyu munsi ingabo z'igihugu n'iz'uburusiya barwaniye cyane mu burasirazuba bw'igihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato mugume hafi amakuru tuyahere ku yo hirya no hino ku isi abana cumi na batatu barashimuswe muri iyi minsi mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo thomas kamilindi yaduteguriye inkuru
mu itangazo yashyize ahagaragara unicef ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bibazo by'abana ivuga ko ari abahungu b'ingimbi cumi n'umwe n'abakobwa b'abangavu babiri bari hagati y'imyaka y'amavuko cumi n'ibiri na cumi n'ine bashimuswe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ushize mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu mudugudu wa makungwe ni nko muri kilometero makumyabiri n'esheshatu uvuye mu mujyi wa butembo muri kivu ya ruguru umutwe wa leta ya kisilamu uhagarariwe n'inyeshyamba za adf mu burasirazuba bwa kongo watangaje ko ari wo wakoze icyo gitero unicef iracyamaganira kure cyane irasaba ko aba bana barekurwa bidatinze kandi nta mananiza iributsa nanone ko abana batagomba gukoreshwa no kuba ibitambo mu bihe by'intambara kandi ko ubirenzeho wese aba ahonyoye amategeko mpuzamahanga abarengera usibye aba bana cumi na batatu bashimuswe abandi barindwi bari hagati y'imyaka icyenda na cumi n'ibiri y'amavuko batatanye n'ababyeyi babo unicef n'abafatanyabikorwa bayo barabatoye barimo barabitaho ariko banashakisha ababo igitero cya makungwe cyahitanye nanone abantu makumyabiri na bane barimo umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itatu
abafatanyabikorwa na afurika mu iterambere bemeye gutanga amadolari miliyari mirongo itatu yo kuyifasha gutubura umusaruro w'ibiribwa fidele niyo ngabo yaduteguriye inkuru umukuru w'ibanki ijejwe iterambere muri afurika bad akimuni adesina yatangaje ko ayo mafaranga azofasha kongereza umwimbu w'ibifungurwa ku mugabane wa afurika mu kiringo cy'imyaka itanu yimirije yabitangaje mu gihe cyo kurangiza inama y'iminsi itatu ku byerekeye ibifungurwa yabereye ku mugwa mukuru wa senegal dakar iyo nama yari yahuje abategetsi b'ibihugu byo muri afurika amabanki ajejwe iterambere n'abakorana na afurika bo mu mahanga barimwo leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'ubumwe bw'uburaya n'ubwongereza mu ntumbero yo gutororokanya amafaranga hamwe no kwerekana ugushaka kwa politiki icyashimikiweho cyane muri iyo nama kwari uko ibihugu byo muri afurika bikeneye gushyiraho uburyo bugenewe kongereza umwimbu w'ibi bifungurwa aho kuzera cyane ku bifungurwa biguriwe mu mahanga byatumye ibyo bihugu bigeramirwa n'ibiciro biri hejuru hamwe no kubura kw'ibi bifungurwa umugabane wa afurika uhanganye n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibifungurwa kitari bwibonekeza imbere yaho abarenga umwe ku banyafurika batanu ni ukuvuga miliyoni amajana abiri na mirongo irindwi n'umunani barageramiwe n'inzara hisunzwe ibiharuro bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu amadeni y'umurengera yatewe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda icyenda n'ingwano muri Ukraine vyatumye ibiciro vy'ibitoro indete n'amavuta yo guteka vyiyongera ivyo vyiyongeye kwihindagurika ry'ibihe n'intambara
indege z'intambara za israel zarashe mu ntara ya gaza muri palestina eugene mukankusi arakomeza indege z'intambara zibasiye gaza kuri wa gatanu mu rwego rwo kwihimura kuri za rokete hafi y'umupaka ahari bariyeri ibuza kwinjira mu gice cyo ku nkombe mu majyepfo hagenzurwa n'umutwe wa kisilamu hamas nta makuru y'abahitanywe n'ibitero yatangajwe ku ruhande urwo arirwo rwose kandi nta kimenyetso na kimwe cyerekana ko ubushyamirane bwafashe intera ugereranije n'ubwagiye buboneka muri iyi myaka ya vuba ibisasu byumvikanye mu ijoro ryose byaje bikurikira umukwabo wa isirayeli mu nkambi y'impunzi mu ntara ya sejordaniya w'ejo kuwa kane kandi hishwe abanyepalestina byibura icyenda ibyo byatumye umubare w'abanyepalestina bamaze gupfa muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu ugera ku bantu byibura mirongo itatu abapfuye barimo abarwanyi bari bafite imbunda kimwe n'abasivili byibura babiri niwo mubare munini mu munsi umwe wabaguye mu ntara ya sejordaniya mu myaka myinshi hari n'umugabo wiciwe mu gitero gitandukanye ar ramu hanze ya yeruzalemu umukwabo uheruka mu bushyamirane bwabaye hafi buri munsi mu ntara ya sejordaniya ku mwaka wose ushize ubaye hasigaye iminsi mike ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken agenderera israeli na sejordaniya amerika yasabye ko umutuzo wagaruka ku mpande zombi
uyu munsi abasirikare ba ukraine barwanye cyane n'abo burusiya mu burasirazuba bw'amajyaruguru nanone fidel niyo ngabo
abategetsi ba ukraine bavuga ko uko gutana mu mitwe kwerekana ko bakeneye ibindi bigwanisho kugira batuze ababateye bamenyesheje ko ingwano ikomeye iriko iraba umunsi umwe inyuma y'uko abantu cumi n'umwe bishwe n'ibitero vya misile n'indege zitagira abadereva bita drone ukraine ivuga ko ivyo bitero vyabaye inyishu ku ngingo y'ibihugu bicuditse n'ico gihugu yo kukirungikira ibimodoka bikomeye vya gisirikare vyo mu bwoko bwa blende inyuma y'imisi itari mike y'ukugonanwa ubudagi na leta zunze ubumwe za amerika muri iyi ndwi vyatangaje ko bizorungikira ukraine ibimodoka vya gisirikare bikomeye bigezweko kugira bifashe ico gihugu gutuza inteko z'uburusiya bizotuma ibindi bihugu bibigenza nk'uko impande zombi mu ngwano zitezwe ko zizotangura ibitero bikomeye mu gihe cy'inyuma y'ubukanye naho abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bahanuye ukraine kutabikora gushika ibigwanisha ico gihugu giherutse kwemererwa bimaze gushika hamwe n'abazobikoresha bamaze kumenyerezwa ibintu abahinga babona ko bishobora gufata amezi ari hagati y'atandatu n'umunani
minisitiri w'imari wa leta zunze ubumwe za amerika janet yellen aracyari muri afurika y'epfo kugeza ejo yahageze avuye muri senegal na zambia yatangaje ko yaganiriye ku bihano ku gihugu cy'uburusiya muri buri gihugu yasuye eugene mukankusi janet yellen yavuze ko yaganiriye ku bihano mu rwego rw'ubukungu ku bijyanye n'uko uburusiya bwavogereye ukraine kandi ko yari afite icyizere ko amasezerano ataha ku bijyanye n'igiciro ntarengwa cya lisansi kizaba cyumvikanyweho mu bihe bya vuba yavuze ko ibihano biri ku burusiya babifata batajenjetse kandi ko habaye kubirengaho haba ku ruhande rw'abanyemari cyangwa urwa guverinoma amerika yasubiza vuba na bwangu kandi yihanukiriye uwo muyobozi yapfunditse uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitatu ku mugabane wa afurika rwari rugamije gushimangira umubano wa amerika n'uyu mugabane mu by'ubukungu no guhindura uburyo ubushinwa bumaze igihe kirekire bugaragara cyane mu buhahirane no mu bijyanye n'inguzanyo mu bihugu byinshi bya afurika minisitiri yereni yaniboneye bimwe mu bibazo abanyafurika y'epfo bahura nabyo buri munsi kubera ikatwa ry'umuriro rimaze imyaka irenga icumi riba mu gihugu intumwa yari ayoboye ziboneye ko umuriro ukatwa mu ihoteli bari bacumbitsemo i pretoria kandi bamaze igihe kitari gito baganira n'abayobozi ba afurika y'epfo n'abo mu rwego rw'imari ibibazo bijyanye n'ingufu nubwo ariko hari ibibazo bijyana nabyo minisitiri yellen avuga ko yanabonye icyizere nyacyo ubushake ndetse n'amahirwe amasosiyete ya amerika yabonye muri afurika y'epfo
nanone kuri afurika y'epfo umuyobozi mukuru w'urwego rw'ububanyi n'amahanga umuryango w'ubumwe bw'uburayi joseph borel arayisaba gukoresha umubano ifitanye n'uburusiya kugira ngo ibwumvishe guhagarika intambara muri ukraine fidel niyongabo joseph borel yatangaje ko batariko basaba Afrika y'Epfo guhitamwo uruhande uru canke urundi yamarasaba ibihugu vyo kwisi kubahiriza amategeko agenga ishiramwe mpuzamakungu ONU yabitangaje ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Afrika y'Epfo na Lady Pandor ku mugwa mukuru wa politike Pretoria mu rugendo arimwo muri ico gihugu umuryango w'ubumwe bw'uburaya ubona ko afurika y'epfo ari igihugu gikorana n'uburaya cyane hisunzwe amategeko mpuzamakungu na lady pando yatangaje ko atari afurika y'epfo yonyine cyangwa ibindi bihugu byo muri afurika bitegerezwa kugira uruhara ku byerekeye kurondera amahoro borel ari mu rugendo muri afurika y'epfo kuva ejo kuwa kane avuye muri afurika y'epfo azoja mu gihugu ca botswana ejo ku munsi wa gatandatu aho azogirana inama n'abategetsi batari bake b'ico gihugu harimwo umushikiranganji ajejwe imigenderanire remogang kwape n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika yo mu bumanuko sadek elias magosi
abanyanijeriya bahungiye iterabwoba rya boko haramu mu majyaruguru ya kameruni batangiye gusubira iwabo muri iki cyumweru ku wa mbere abagera ku bihumbi bibiri bazaba batahutse eugene mukankusi nubwo abo batashye ariko izindi mpunzi ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu baracyagononwa gusubira muri nigeria minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa kameruni avuga ko amakamyo atwaye impunzi z'abanyanijeriya biganjemo abana n'abagore yahagurutse mu nkambi ya minawowo muri iki cyumweru yerekeza i banki muri leta ya borno muri nigeria umubare munini w'abana ni abavukiye mu nkambi ababyeyi babo bari barahunze nyuma y'uko abarwanyi ba boko haramu batangiye kurwanira intagondwa za leta ya kisilamu mu bihumbi bibiri n'icyenda kasian tamfo w'imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko avuga ko umuryango we wahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo boko haramu yateraga umudugudu bari batuyemo wa ngawuro igategeka abagabo bose kwinjira muri uwo mutwe cyangwa bakicwa avugana n'itangazamakuru ryo mu karere yagize ati iki ni igihe cyo gusubira iwacu twamaze imyaka umunani muri kameruni tugiye gusubira mu gihugu cyacu kubera ko gifite amahoro tamfo n'izindi mpunzi zitahuka ku bushake bashimira igihugu cya kameruni cyabakiriye itsinda ririmo gutahuka ry'impunzi z'abanyanijeriya niryo rinini rivuye muri kameruni kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubwo ibihumbi bitanu basubiraga iwabo hamaze kwemezwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr kameruni icumbikiye impunzi z'abanyanijeriya ibihumbi ijana n'icyenda harimo ibihumbi mirongo irindwi na bine bari mu nkambi ya minawowo n'abandi ibihumbi mirongo itatu na bitanu baba mu miryango y'abakiriye
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mudukurikire no kuri interineti kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo com naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya gato n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi aho ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro ya leta muri icyo gihugu ober cyafatiriye amafaranga yose ari kuri konte y'ikompanyi yo gutumanaho econet wireless burundi abakora kuri icyo kigo mu kohereza no kwakira amafaranga bakoresheje ntibashobora kubikuza amafaranga yabo iyo kompanyi iharaniye leta miliyari zirenga mirongo inani n'umunani z'amafaranga y'amarundi na miliyoni mirongo ine n'enye z'amadolari y'amerika eloge willy kaneza mu banki yose n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana nta muntu n'umwe ashobora gutora amafaranga afise muri eco cash kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu nagiye muri eco cash no muri banki bambwiye ko atamahera ariho nagarutse uko niyumviriye abantu bahora barangurira amafaranga iwanje muri ubwo buryo bukoreshwa ku matelefone naho najewe mfise amafaranga yahezeyo numva mpakwa kuzungurirwa hari abantu bahomba amamiliyoni kandi ayo mafaranga kenshi usanga atari ayabo niko bivugwa n'umwe mu bantu baranguza amafaranga biciye mu buryo bw'itelefone butandukanye akorera hagati mu gisagara cya bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi aho babonye hose abatunzwe no gutanga canke kubika amafaranga kuri eco cash urabona ko bafise umwiheburo bamwe bararamukanya atakumwenyura agahinda mu mutima isinzi ry'abantu biriwe ku cicaro gikuru ca ekonete ku murwa mukuru w'ubutunzi umugabo akorera muri karitsiye ya jabi bujumbura asanga ingorane hagati ya leta n'abagwizatunga zitari zikwiye kugira ingaruka ku banyagihugu ibya leta na ekonete rero bobo barafise aho babizinanye twebwe rero ikibazo ca tuba victime donc ca tuba mu nkorero mugenzi we nawe yamenyesha ko agahombo kagiye kuba kenshi abatari bake bari barishingiye ico bakora bikorera amaboko hamwe boshyira ku igufuri nimba bashyira ku igufuri ni akararo ni ibyiyumviro bica biza muri twebwe mbega twebwe byoca bihererahe ekonete rero niwo muhora wa mbere mu burundi ukoreshwa n'abantu benshi umucuruzi w'amafaranga yarungika mu ntara zitandukanye asanga izo ngorane zizogira ingaruka mbi cyane ku banyagihugu bo mu mitumba kurusha ubuya umuntu ashobora kuvuga ati ndagize ikibazo n'aho aba ari he umubwira ati mbarira nimero yawe ubwo nyine aca yigombora bimeze neza ata n'umwanya urinze kuhaca ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu kigobert cyasohoye itangazo kivuga ko amafaranga cyahagaritse ku makonte arayakoreshwa na econet ariko ko y'abanywanyi bafise mu buryo bwa ecocash atakomwakomwe kandi ko beneyo bashobora kuyabikura mugabo mu ngiro siko biri umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya amerika ku murwa mukuru wa bubanza mu burengero atasha imvumure ku muhingamo kuri uyu wa gatanu oya bambwiye yuko bidakunda ngo byaparanganye sinzi impamvu aba bacuruza b'amahera bahibubanza nabo bemeza ko agahombo ari kose nabo nyene ku muhingamo ntaco bahanovye mu bubiko bwabo natwe turi ko turabikura ekokashi iyo tuyasohoreza batubwiye ku mabanki ko batayaduha hariyo seti samiri urumva n'uruhombo runini turiko turagira twebwe dushobora kwiga n'amashuri ugaca usanga nta kazi twari dufise kamatirikire kadufasha ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko vyifashe mu ntara zindi ribaza abanyagihugu bo mu ntara ya gitega irimwo murwa mukuru wa politike hagati na hagati mu burundi twamaze kubona ko ekokashi yabayemwo ingorane nyinshi turafise umubabaro mwinshi amafaranga yacu arugarana benshi niho twakura agafu niho twisumamwo mugabo ukaca ubona ikibazo kirabaye uca usanga bitatworohereza cyane mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze perezida ndayishimiye yari yagabishije kompanyi zo gutumatumanako avuga ko zinjiza umurengera ariko mu kigega cya leta zigashikana yimbuza kurahira telekomu iheranye nta kigongwe kimwe nta n'ikigongo kingana n'agatete ka sinapu nzogi kuko mugenya amahera y'igihugu atamutahe mwazanye turabe ko umutahe wanyu mutarawuronka n'inyungu kugwiza nk'imiliyoni zitanu ubu hariho urubanza ngira mburana n'ivyo nzokwibera avoka ku makontara yose yasinywe na leta leta imeze nk'umwana w'umuminera abaroperezante ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye si inshuro ya mbere kompanyi econet igabishwa na leta mugabo niryo rya mbere amakonti yayo ahagarikwa ikigo br canagabishije amabanki n'ayandi mazu yo kubitsa no kuguranana econet ifisemwo amakonti ko utazoyafata ariwe hazoca ariha mu kibanza cayo kuko azofatwa nk'umufatanyacaha umwaka uheze mu kwa munani iyindi kompanyi yo gutumatumanako yarafutswe n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ikoranabuhanga mu burundi afct naho smart burundi ivuga ko yishuye amadeni yari ifise agera ku miliyoni zitatu n'ibihumbi amajana abiri vy'amadolari y'abanyamerika ico kigo cavuze ko arayandi hangana n'imiliyari icenda z'amarundi y'ibirarane n'ibihano itatanze mu burundi ubu hasigaye amasosiyete yo gutumatumanako atatu econet lumitel na onatel iyo ya nyuma yegukira leta ikaba imaze imyaka ikora vyanke bikunde perezida ndayishimiye yavuze mu mpera z'umwaka ko iyo biba biva kuri we yosezereye abakozi bose bayo akabasubiriza urwaruka rushomereye abagiriza kuba ibinebwe no kutamenya ico bashaka hamwe no guhomvya igihugu ibitigiri bitangwa n'ikigo ecofine kiraba ibijanye n'ubutunzi muri afurika vyerekana ko uburundi umwaka uheze bwarimwo abantu imiliyoni indwi ibihumbi amajana indwi na mirongo icenda n'umunani n'amajana umunani na mirongo umunani na batanu bakoresha telefone ngendanwa eroje urika neza ijwi rya amerika
muri repubulika demokarasi ya kongo ingabo z'igihugu zarwanye uyu munsi n'umutwe w'abarwanyi witwa nyatura abazungu muri teritwari ya masisi mu ntara ya kivu ya ruguru abantu icumi bishwe abandi barindwi barakomereka hamaze arenga ijana na mirongo itanu nayo yatwitswe ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'amerika igoma jimmy shukrani bakomera iyo mirwano yatangiye mu masaha y'ijoro ryo kuwa kane rishyira kuwa gatanu intandaro y'iyo mirwano ni amakimbirane akomoka ku butaka hagati y'abaturage b'ako gace n'abashumba b'inka nk'uko byemezwa na bwana irafasha mathieu ukuriye sosiyete sivile muri nyamaboko uyu yemeza ko abaturage bo muri kadahandwa gasiza ku radiyo babonye ingabo za frdc zibasesekayeho bityo zigatwika amazu yabo ariko zirasa n'amasasu menshi inyamaboko ibintu bimeze nabi uwitwa majoro kongolo uyoboye frdc ikazinga ejo yaje azana n'abashumba abashumba bitwaje ibigwanisho baba ahitwa irukore baraza batwika urusisiro rwa kadahandwa ndetse na gasiza aho bita kuri radiyo ubu ngubu abaturage bahunze nta n'umwe usigayemo yaje ahageze yarasha abaturage benshi na n'ubu bamwe nta twari twabona intumbi zabo ariko yaje gutwika n'amazu menshi cyane amazu garenga magana atatu na mirongo ine rwose gahiye aba baturage barashinja umuyobozi w'ingabo za kongo frdc muri gurupe manyamaboko kuba ari we wari uyoboye icyo gitero cyatwitse amazu arenga ijana na mirongo itanu seti petero mahombi ni umuyobozi watumwe muri utwo duce uyu atubwira uko byagenze ikintu kibabaje kandi gikomeye gikorerwa mu teritwari ni ukubona hari abantu bambaye imyenda isa y'ingabo ariko ideologikema ukagira ngo ntabwo bazi icyo gukora uri kuza gutarakasa abaturage no kunyaga ibyabo akaba ari bo yariyaho tukibaza uwo ni umusirikari wa leta cyangwa ni umwambaro gusa yambaye wa leta ariko afite izindi za ambisiyo ibikorwa by'urugomo n'ibikorwa bibi akorera muri kariya karere abaturage twabivuzeho igihe kirekire ahubwo twibaza n'igituma leta itumva amaramiko y'abaturage ngo nibura wenda imuhinduranye harerimana ndayishimiye justin ni umudepite watowe n'abaturage bo muri teritwari ya masisi ku rwego rw'igihugu uyu twavuganye kuri telefoni ari muri gurupe manyamaboko aharimo kubera izo ntambara uyavuga ko ababajwe no kubona bagombye kurinda abaturage n'ibyabo aribo babibakuramo ikintu kibabaje ni ukubona umuntu witwa ni umusirikari wa guverinema wakagombye kurengera inyungu z'abaturage n'ibyabo no kubaporoteja ari we uri alabaze ibibazo biri kuba mu karere niho ni ikibazo cyo mpora ndekarama yuko icyo kibazo cyakagombye gukiranuka ni majoro kongoro aragenda akifatanya n'abashumba abantu nanone bitwaje ibigwanisho bitazwi na leta yamara akagenda akiruka ku baturage mu mirima yabo ni ukuvuga ngo ubu turi kuvugana batwitse insisiro zigera mu nsisiro ine batwika urusisiro rwa kadahandwa batwika urusisiro rwa gasiza batwika urusisiro rwa kayove akomeretse abaturage barashwe kuri we ni ngombwa ko leta irangiza ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka akomeje kugaragara hose muri teritwari ya masisi kuko bikomeje kubangamira abaturage bisabye ngo leta icyo kibazo icyiteho ndasaba leta yuko mu gihe cyo bw'uyu majoro kongoro abaturage bamwikoma leta igomba kumuhamagaza ikamanza kumwumvisha neza ikamuha misiyo ishobora kumujyana iriya niba atagiye na misiyo yo kurinda abaturage umuntu akaza akamuhereza inka akavuga ati wowe rwa rusisiro ndarwirukana ndarutwika urumva ibyo bintu ntabwo byaba ari ibintu byiza avugana n'ijwi ry'amerika majoro kongoro delphin uyoboye ingabo za frdc muri nyamaboko ari nawe ushinjwa kuba yarayoboye igitero cyatwitse amazu kikanica abasivire yagize ati
njyewe ndi umuyobozi wa frdc ubwo rero iyo abantu bavuga ngo komanda kongolo ngo nishe abantu nteka insisiro ibyo singyemeranya nabo rwose kuko ubundi uko ikibazo cyatangiye hari abaje bafite ibyangombwa by'ubutaka abandi ntabyo ubwo rero abo twashyize mu mazu yabo nta bafite ibyangombwa by'ubutaka sinzi icyo abo bantu bishingikirizaho rwose buri wese uje afite ibyangombwa azabona ubutaka bwe nta kibazo ariko se ni iki mu by'ukuri gitera amakimbirane ya hato na hato muri teritwari ya masisi ni ishimwe rudakubana ayoboye urubyiruko rwo muri gurupema ya karuba nayo yakozweho n'iki kibazo cy'ubutaka ni uko usanga nk'ababyeyi bacu bagiye barahabwa n'abami ariko kuri ubu badafite impapuro ziranga yuko ubwo butaka ari ubwabo ugasanga biri kuzana amakimbirane ku babahaye cyangwa kuri bamwe bo mu miryango y'ababahaye ibyo rero bikazana amakimbirane ugasanga abantu bari mu mburanyi zidashira ugasanga ni kwa kuregana kubera ko umuntu umwe yifite akajya kurega wa wundi we ko ati atifite cyangwa kumurega bitewe n'uko atanifite icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha nka guverinoma yacu igahereza ibipapuro ku bantu bahawe kugira ngo bigaragare neza ko ubwo butaka ari ubwabo ubu tubagezaho iyi nkuru abaturage bose bo muri nyamaboko bahungiye mu bihuru abandi berekeje muri kibabi na rubaya aho barindiye icyo ubuyobozi buri bukore ikibazo cy'ubutaka muri teritwari ya masisi kimaze gufata indi ntera aho usanga abahinzi n'aborozi bashyamirana bakicana mu duce dutandukanye tw'iyo teritware jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tuve muri congo tujya mu burundi hashize imyaka icumi isoko rikuru ryo muri bujumbura rihiye ryari rifite abakozi bagera ku bihumbi bitanu ibyahiriye muri iryo soko nabyo bifite agaciro k'umusaruro wose w'igihugu ungana n'ibice makumyabiri ku ijana nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza byari ndayishimiye araterera ijisho kuri icyo kibazo iyo soko yadutsemo umuriro irashira tokombera n'ibyarimo byose ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu imyaka icumi narumanye ababuriyemo ibyabo bifumbereje kuko batigeze bashumbushwa na kimwe mu byo badandarizamwo nk'uko babyiganiye ijwi ry'amerika abavuganye n'ijwi ry'amerika bahoze bakorera muri iyo soko nkuru ya bujumbura bavuga ko bagitekewe n'ubwoba ku byababayeho kuko batinya ko n'amajwi yabo aja ahabona ngo batagirirwa nabi aho bari bagiye barasanzarira hirya no hino mu gihugu bamwe bakagerageza gufundafunda utubabeshaho n'imiryango yabo bavuga ko bababajwe n'uko batigeze bashumbushwa ibyabo byahiye ku bw'umutekano wabo badusabye kubahindurira amajwi uku niko babisigura
iyo bagiye muri mu masoko ariyo abantu bagize urugo baraheba abandi barapfa n'inzara barakuye no mu mutwe twagize umubabaro mwinshi cyane isoko rigisha nk'akaroroji na rifisemo ibidandazwa bya miliyoni mirongo itanu byose byahiriye munani ifise ibibanza bibiri kuba iryo soko ryarahiye ariko gushika uyu munsi ababuriyemo ibyabo bakaba batarasigurirwa icarituriye ngo ni ibintu biteye amakenga nk'uko babisigura basaba leta y'u Burundi kubaha umuco ku byabaye hari n'abandi bemeye kutuvugisha ariko banka ko amajwi yabo tuyafata ngo tunayahindure abo nabo bavuga ko gushika ubu batariyumvisha na gato ibyababaye ko umukenyezi umwe muri abo yagize ati jewe nari mu birori by'ubugeni naduze ruguru mu ntara nari mfise ikibanza ndandarizamo impuzu muri iryo soko nahasize umukozi wanje niho numva iyo nkuru mba ahagana saa sita zo kuwa mungu naciye ngira ihungabana ngwa hasi byari bibabaje cyane asigura ko abaye babayeho nabi ku buryo no kuronka ico bafungura n'abana bibagora kugeza ubu iyo soko iracari uko yakabaye kuva ihiye aho ata bikorwa by'isuku na bimwe birayikorerwa ku munsi w'ejo ishamwe urikomu gishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ryashize ahabona itangazo risaba guverinema y'u Burundi kwerekana neza icaturiye isoko nkuru y'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ndetse ikerekana n'ingamba zihari zo gukingira ayandi masoko kuko hari na n'ayandi yagiye arasha mu nyuma ijwi rya amerika ryavuganye kuri telefone n'uburongoye ishyirahamwe orikomu gabriel rufyiri uku niko abivuga ryahiye abantu bose barorera abari batungiyemo ibintu bikorera amaboko baratuna buratondera icyatubabaje cyane ni uko muri iyo myaka cumi iheze ariko ata muntu yigeze aboneka meme na leta kugira ngo abantu baburiye ibintu ahantu hahoze isoko nkuru ya bujumbura bashobore kwitabwa gabriel rufyiri amenyesha kandi ko mu burundi uburyo bwo gutegekanyiriza akazoza bukiri inyuma kuko abo baburiye ibyabo mu isoko bari gushumbushwa aha yanaboneyeho kuvuga ko isoko rya bujumbura rishobora kuba ryaraturiwe ntitugira n'umuco mbere wo kwirinda ibyaduka ibi twita rekatastrophe naturelle kandi mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane kuko gusa twebwe twibaza ko aturigwa kuko imvi ituma tutamenya abayaturira nibyo bikomeye kuko turabizi ni nk'ibi by'ubusuma mu burundi naho biri uko abadandariza muri iryo soko bavuga ko inzu bakoreramo yari isanzwe izwi na leta kandi ikaba yaranatanga amakori n'ibindi amasoko yose asabwa bityo ko abegukira iryo soko bari gukorana na leta bagatanga indishi ku bari bahawe ibibanza muri iryo soko ubwishingizi bwa mbere bwa mbere leta ifise isoko hari rya hariho hariho noroma inasiranse ikumva romashi ko romashi yari yari y'abantu yari y'abantu yari ya logement donc ya leta baba abanyagihugu bahombeye ibyabo mu isoko ya bujumbura n'amashyirahamwe basaba kumva ico leta y'u Burundi itangaza kuri iki kibazo ijwi rya amerika yagerageje kurondera abavugira guverinoma y'u Burundi kugira ngo itange umuco ku bitegekanyirizwa ico kibanza cahoze mu isoko kikaba kiri uko gushika ubu aho n'ibisigarira by'ibyahiye bikiharangwa twahamagaye umuvugizi wa leta y'u Burundi na Ogwamiye Prosper kuri telefone ntiyatwitaba tumwandikiye ubutumwa bugufi Burundi yadusubije mu butumwa bugufi nyene agira ati naco nobivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abari barongoye inama nshingamateka y'u Burundi baragarutse kuri iki kibazo c'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye berekanye ko iryo soko cari cirore c'igihugu giteretse mu mugwa mukuru wa Bujumbura inama nshingamateka yabajije icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu icabuze kugira ngo ico kibanza cubakwemwo inyubako y'akarorero isoko rishobora gukoreramwo n'abanyamahanga ubutunzi bw'igihugu bukisununura ico gihe cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yishuye ko batararonka abanyamitahe bafise intumbero nziza aho yasiguye ko abenshi baba bashaka kugura ico kibanza akaba yaramenyesheje ko leta nayo yifuza ko hubakwa inyubako rusange y'akarorero izogirira akamaro Thierry ndayishimiye uratubabarira iyo nkuru uraza kuyikomeza amasaha ntadukundiye tubashimire mwese mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika